Iri ni Ijwi rya Amerika ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamilindi mwiriwe mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru abatavuga rumwe na leta ya kongo bacitsemo ibice bila Kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa presida wa nchi. Fayulu hakukuwa hata kandida, alitoka wapi? Sisi tunakatala Fayulu.
aba ni bamwe mu bayoboke b'ishyaka union pour la nation congolaise rya vital kamere baramukiye ku cyicaro cyaryo muri kivu y'amajyepfo i bukavu baramagana igenwa rya martin fayulu nk'umukandida umwe rukumbi w'amashyaka atavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa cumi na kabiri baravuga ko batamushaka kandi ko batanamuzi naho mu burundi umugabo n'umugore we baraye bishwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya kirundo
inshamake y'amakuru tugira tubashikize mu kanya perezida wa gabon ari bongo amaze hafi y'indwi zitatu ari mu bitaro mu gihugu cya arabiya sawudite arwaye bikomeye
intambara hagati ya israeli na hamas hamas igenzura intara ya gaza yo muri palestina abantu umunani barimo umwofisiye wa israeli bayiguyemo
muri uganda abanyeshuri b'imikangara cumi n'umwe bapfuye igihe umuriro waduka mu buraro bwabo bw'ishure riri mu bumanuko bw'igihugu aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye muri aka kanya duhere muri kongo aho umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta union pour la démocratie et le progrès social mu mvunyapfunyo UPDS UPDS wiyamirije uno munsi kuwa mbere ingingo yafashwe n'umukuru wawo Felix Tshisekedi iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana yari iyo guhitamwo Martin Fayulu nk'umukandida umwe rudende azoserukira abatavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na kabiri umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPDS Jean Marc Kabun yatangaje ko abanywanyi bawo bashaka ko Tshisekedi ava mu masezerano yerekeye igenwa rya Martin Fayulu umugambwe uri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo PPRD mu mfunyapfunyo wemeye ko wamenyeshejwe ku vyerekeye igenwa rya Martin Fayulu yatowe kuzoserukira abatavuga rumwe na leta mu matora akomeye mukuru w'igihugu azoba ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kuza inyuma y'ibiganiro byamaze iminsi itatu i Geneve mu gihugu c'ubusuwisi abayoboye imigambwe indwi itavuga rumwe na leta batoreye Martin Fayulu kubaserukira muri ayo matora Martin Fayulu azohiganwa na Emmanuel Ramazani Shadari aserukira umugambwe uri ku butegetsi PPRD uyu avuga ko adatewe amakenga n'igenwa rya Martin Fayulu
minisitiri w'intebe wa israel benjamin netanyahu wari mu ruzinduko i paris yasubiye imuhira igitaraganya kubera intambara ku mupaka w'intara ya gaza yo muri palestina igisirikare cya israel cyaraye kigabye igitero muri iyo ntara ya gaza ibisasu bya roketi cumi na birindwi bimaze kugwa muri israel biturutse muri gaza ariko ntawe byahitanye nta n'uwo byakomerekeje israel ivuga ko umusirikare wayo umwe w'umwofisiye yaguye mu mirwano naho ku ruhande rwa palestina abayobozi baho bavuga ko abantu barindwi bishwe barimo umukomanda w'umutwe wa hamas witwa nur baraka hamas niyo igenzura intara ya gaza
ku yandi makuru yerekeye afurika ibiro by'umukuru w'igihugu cya gabon byemeje mu bwabaye ubwa mbere ku munsi w'imana ko perezida ari bongo amaze hafi y'indwi zitatu ari mu bitaro mu gihugu cya arabiya sawudite arwaye bikomeye ibiro by'umukuru w'igihugu bimenyesha yamara ko ariko ateragira imitende umuvugizi w'ibiro bya perezida ike nguwoni avuga ko ari bongo yajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru wa arabiya sawudite riyad ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'icumi ike nguwoni amenyesha ko amaze gutora akoyoko biboneka ivyerekeye amagara ya perezida bongo vyari vyagumijwe mw'ibanga bikaba vyatumye haba urukurukuru rutandukanye harimwo ivy'uko yoba asinzikajwe bikomeye n'indwara canke yoba yapfuye ku bw'amakuru atangazwa n'abaganga biwe aramaze gutora imitende biboneka avuga ko yari yaviriranye mu bwongo abaganga biwe bavuga ko yatanguye imyimenyerezo yo gusubira kuronka inguvu mu mubiri wiwe umuvugizi w'ibiro vya perezida atangaza ko ari bongo abandanya kurangura amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu avuga kandi ko inzego za leta zibandanya kurangura imirimo yazo nk'uko bisanzwe hisunzwe ibwirizwa shingiro urwego rujejwe kugenzura itangazamakuru muri gabon rwamenyesheje kuwa gatanu ko rwahagaritse ikinyamakuru rob mu kiringo cy'amezi atatu kubera urwandiko ruvuga ko igihugu cyitwara kubera perezida bongo ari mu bitaro umukuru w'icyo kinyamakuru avugwa kandi ko yaziririjwe gukora mu kiringo cy'amezi atandatu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika arinubira cyane umubano w'igihugu cye n'uburayi ku rubuga rwe rwa twitter donald trump yanditse akubutse ipari mu bufaransa ati nitwe dutanga amafaranga menshi cyane amadolari amamiliyari amagana mu rwego rwo kurinda ibindi bihugu mu muryango wa gisirikari otan nyamara duhomba ayo mamiliyari mu bucuruzi dufitanye n'ibyo bihugu trump avuga ko yasobanuriye bagenzi be bo mu burayi ko ibyo bintu bidashobora gukomeza gutyo ariko ko byamugoye kubibumvisha ibihugu makumyabiri n'icyenda bigize otan byiyemeje ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane bizaba byageze ku ngengo y'imari ya gisirikare ya buri mwaka ingana na kabiri ku ijana by'umutungo mbumbe wabyo umunani byonyine gusa nibyo biyateganya guhera muri uyu mwaka leta zunze ubumwe za amerika ubwongereza ubugereki estonia rumaniya pologne lituania na letoniya
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tugarutse muri afurika abanyeshuri b'imikangara cumi n'umwe bapfuye abandi mirongo ibiri barakomereka bikomeye igihe umuriro waduka mu buraro bwabo ku ishuri riri mu mpanuko bw'igihugu cya uganda ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'imana ryashyiriwe uno munsi wa mbere nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'igihugu umukuru w'igipolisi cyo muri ako karere ben nuwamanya yatangarije itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko abanyeshuri cumi n'umwe bahasize ubuzima igihe uwo muriro waduka mu buraro butatu bw'abahungu ku ishuri ryisumbuye rya saint bernard riri mu karere ka rakayi yasiguye ko abanyeshuri bagera kuri mirongo ibiri bajanywe mu bitaro bakomeretse bikomeye abaganga bavuga ko bamwe muri bo bazorokoka umuyobozi mukuru ku ishuri saint bernard henry nsubuga yatangaje ko yikeka ko abanyeshuri baheruka kwirukanwa kuri iryo shuri bashobora kuba aribo bakoze icyo cyaha kigayitse bavuga ko bakoze ubwo bwicanyi babanje kugara iyi miryango y'uburaro bw'abanyeshuri imbere y'ukubuturira ibyo bikaba byageramiye abaje gutabara abo banyeshuri henry nsubuga avuga ko bamwe muri abo banyeshuri bari gushobora gutabarwa ngo yamara bapfuye kubera ukubura impemu amenyesha ko imibiri ya bamwe muri abo banyeshuri yari yahiye ku buryo batashobora kumenyekana amenyesha ko igipolisi cyategerejwe gukoresha ubuhinga bwa adn kugira kimenye abari bo igipolisi kimaze guhagarika abantu batatu harimo umwe mu bararira ishuri rya saint bernard ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda washington dc turi no kuri interineti radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umugabo n'umugore baraye bishwe batemaguwe imipanga n'abantu bataramenyekana muri komine bugabira mu ntara ya kirundo jean bosco ndarurinze araduha ibindi kuri iyi nkuru twagira ngo rero turangize twongera tubaremesha turemesha n'umuryango wabuze tubasaba uyu ni arenzwe mbere mutabazi buramatari w'intara ya kirundo yariko atanga indemesho ku mutumba wa gaturanda muri komine ya bugabira aharaye hagandaguwe abantu babiri abo baraye bagandaguwe bunyamaswa n'abantu batashotse bamenyekana ni macumi simbiyara w'imyaka irenga mirongo umunani n'umukenyezi wiwe kabanyana domitira w'imyaka ingana nka mirongo irindwi n'itanu umwe mu bahungu b'umuhisi ari mu bahaserutse ibara rikigwa hari nk'igihe cy'isaha cumi ku muhingamo w'uyu wa mungu aravuga ibyo yahasanze ubwo ndimo ndaduga ncana bana ndaduga gake gake ndaduga no kwa bwabo ubwo nyene bugiye nkiseruka nkuko gace nsanga intukuzi y'amaraso yakwiriye urugo umuntu umusaza bamuhimbaguye bamushe urupfu rutindi kubera nahasize ari abantu babiri nkaca nsanga uwo muntu nawe ya- yagandaguwe ari umwe ubundi wewe yagiye he nza kuhamagara rero mama mama mama mama urihe urihe urihe gabo ncanumva umutima umbwira tevayo imbere yo gusanga abo bahisi bagandaguwe ubu yahashitse ubwa mbere avuga ko yari yabonye abantu biruka bafise imipanga uwundi nabonye yirukanka umwe ni minani uwo uwo w'igipanga uwundi yamuje mu nyuma ni nkunzimana bapfana ikintu muhira icyo bapfana umwuzukuru wiwe minani nawe ni umukwe w'umugabo witwa mudeherano ari we muramu wo nkunzimana umukuru w'umutumba gaturanda avuga ko hari hasanzwe icuka kibi gihagaze ku kwitekana uburozi muri uyo muryango n'indiyane z'amatongo zirimwo ntabanganye imana salvatore arongoye umutumba wa gaturanda ni ukuvuga muri rusange turabye kugira ibintu byagenze bishe sekuru inkomoko rero nsubiye inyuma kubyo byari bisanzwe bimeze mu kibano ni ukuvuga uwo mutama yarigeze kugaburira abana amatongo hanyuma amatongo kubera yuko umutama icyo gihe yarigeze kugira ikibazo nyuma y'imyaka nk'ingahe sindayibuka ubwa mbere ahora ari kiyonza akagira n'itongo igaturanda kuko yari umuryango ufise amatongo ku mitumba ibiri hanyuma icyo gihe harigeze kuba urusaku rwo kuvuga ngo uwo mutama ngo araroga ngo rukurukuru rero ari kiyonza sinibuka umwaka byabereyemwo byarashyitse ngo baramutera gerenade hariya gerenade yahitanye umutambukanyi we w'icyo gihe ko yari afite ingo zibiri hanyuma we wararokoka acavayo aza kubino ntabanganye imana ati urufu rw'umwe mu buzukuru b'abahisi ruri mu bwongereje icuka kibi ubwo rero hari ejo bundi ikintu cyashyitse ni nyuma y'ukwezi kumwe hariho umwana w'uwo mugabo yitwa mudaheranwa umukobwa w'inkumi yari ifite imyaka ishyika ku mirongo ibiri yafashwe ku mugoroba nk'igihe cyo ku mugoroba nk'igihe cya simunya zibiri uwo mwana agejeje mu gihe cy'amasaha atandatu y'ijoro yaciye acikana ubwo rero urwango rurazuka ngo nta wundi amwiciye ngo ni se wiwe ngo niwe ngo akoze iryo bara alex beri mutabazi asaba abatware bo hasi kumenyesha hakiri kare inzego zibakuriye ikibazo nk'ico iyo kimenyekanye kugira bazitire ibara ritaragwa ariko rero abatware umujyo tureme kandi tumenyere tumenyere umugenzo wo kumva ahantu hari ikibazo hari ingorane zishobora gutuma umutekano uhungabana muca mumenyesha buno nyene abantu bari hafi babegereye haba mu miryango haba mu ntwaro eh, benshi bafatiriwe ntitwazinanye hano eh, ni abantu benshi mushobora kwitura mugabo muka- mukanababwira yuko ikibazo kiri aho ariko kandi gikomeye gishobora gutuma n'abantu bicana uwo mutware arizeza abanyagihugu bo ku mutumba wa gaturanda ko ubutungane bugiye gukora Eh, twumvise yuko hashoboye gufatwamwo umwe eh, mugabo eh, naho nyene ngira ngo biracaye mu rwikeko sinzi by'ukuri ko hariho umuntu azaba afise ivyemeza azaba atemera tuzi turibaza yuko yari muri abo babikoze ariko abo bandi muvuga ko babonye kaca bumva ko bahunze twibaze yuko ejo canke hirya yejo aho bari ata muntu umwe ari ngaha azobakingira ikibaba aho banyegurukira hose aho tubabonera hose bategereza guca bafatwa bakishura ico caha bakoze hagati aho abanyagihugu bo ku mutumba wa gaturanda basabwa n'abajejwe intwaro kuvavanura n'ivyo kwagirizanya uburozi bakirinda no kwihanira bibutswa ko bihanwa n'amategeko mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
jean bosco urakoze nk'uko twabibabwiraga inshuti z'ijwi ry'amerika mu kanya abatavuga rumwe na leta bacitsemo ibice muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo intandaro ni icyemezo cy'amashyaka arindwi atavuga rumwe rero n'ubutegetsi cyo kugena martin fayulu nk'umukandida umwe rukumbi uzayihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu I- umunyamakuru wacu temistokle mutijima yanyarukiye i bukavu areba uko byifashe yatuzaniye inkuru Bila Kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa presida wa nchi. Fayulu hakukuwa hata kandida, alitoka wapi?
sie tunakatala fayulu abo ni bamwe mu bayoboke b'ishyaka union pour la nation congolaise rya vital kamere babarirwa muri magana abiri baramukiye ku cyicaro cyaryo muri kivu y'amajyepfo i bukavu baragira bati atari kamere nta wundi tubona ukwiriye kuyobora igihugu bakongera bati fayulu nta na rimwe yigeze aba umukandida none aje aturuka he twebwe twamaganye fayulu kamere niwe mubyeyi wacu fayulu turamwamaganye turamwamaganye turamwamaganye rwose bityo iyo byagaciye nuko abo bakiriye icyemezo cy'abayobozi b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UNC yabo yarayafatiye Geneve mu Busuwisi cyo kugena Martin Fayulu nk'umukandida yose agomba gushyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mpera z'uyu mwaka turimo aho azaba ahanganye na bwana Emmanuel Ramazan Shadari wamaze kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka arimo n'iriri ku butegetsi kuri bamwe mu banyamuryango ba UNC ariko mu gihe bitagenze uko bo babivuga ngo umuyobozi wabo ari we wiyamamaza no gutora ntibazirirwa bajyayo uyu munsi nibwo bwa mbere twumvise bavuga uwo fayulu ntitwigeze tumwumva na rimwe mu mahiganwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi none aje aturuka he aha ku ntango twe nk'impirimbanyi za unc muri kivu y'amajyepfo i bukavu turavuze ngo umuyobozi wacu nave muri iryo huriro ajye ukwe tuzamutora ku bwinshi fayulu turamwamaganye ntitumuzi twebwe ntituzigera tujya gutora uwo mukandida wundi turi inyuma ya vitali kamere ijambo ryanjye ni iri ntacyo nshaka kongeraho cyangwa se kuvanaho atabaye vitali kamere byose n'ibiroreri uretse aha kuri yenise ku cyicaro cya idps ya felix cisekedi naho byari nk'uko abayoboke bayo twahasanze n'ubwo babarirwaga muri mirongo bamwe mu twaganiriye iby'iki cyemezo cyafatiwe Geneve aho n'ishyaka ryabo ryari rihagarariwe ntabwo babikozwa ihuriro ry'urubyiruko rwa IDPS twamaganye twivuye inyuma icyemezo icyo ari cyo cyose cyafatiwe Geneve twifitiye umukandida wacu nimero ya makumyabiri ariwe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo njye ubwanjye ngiye gutangira kwamamaza umukandida wanjye nimero makumyabiri oya uretse no kuba atazwi nta n'ubwo afite abayoboke ishyaka rye nta cyicaro rigira i Bukavu sinzi naho rigifite nta bayoboke baryo mbona nta muyoboke wa SD nzino nta n'uwa Martin Fayulu nari nabona ntaho azwi n'ishyaka rye uretse Kinshasa gusa abayobozi b'aya mashyaka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yashoboye kuvugisha nabigenwa rya Martin Fayulu ntibarikozwa Madame Jose Mina presidente wa UDPS muri Kivu y'Amajyepfo ati twari mu nteko rusange idasanzwe mu kwezi kwa gatatu i Kinshasa iyo nteko niyo yahisemo bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'umuyobozi w'ishyaka akanaba umukandida perezida twe rero nka UDPS kutwumvisha ko Felix Tshisekedi atakiri umukandida wacu birasaba guhamagaza indi nteko rusange tugasubirayo mu nteko Felix ubwo akatubwira ngo nakuyemo kandidatire yanjye hanyuma inteko nayo ikabifataho umwanzuro icyakora kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivile ndetse n'indi ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage ho iyi ni intambwe nziza ifite byinshi ivuze muri politiki ya kongo twebwe nk'abanyamuryango ba sosiyete sivile muri kivu y'amajyepfo ibyo twabyumvise nk'abandi bose ko ari marite fayulu wemejwe nk'umukandida rukumbi uko guhuza rero kuri twebwe biratwereka ko nibura abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukura mu bijyanye na politiki twebwe turabona ko ari intsinzi ya mbere abaturage bakwiye kwishimira kuri uyu munsi uruhande rwacu nka ruca twakomeje guharanira uburyo abavandimwe bacu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagera ku rwego rwo gutanga umukandida umwe bahuriyeho uretse n'aha i bukavu muri myinshi mu mijyi irimo n'umurwa mukuru kinshasa abayoboke ba udps na unc agaragara nk'akomeye kurusha ayandi muri aya arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi yihurije mu cyitwa amuka bamaganye igenwa rya martin fayulu wa sd nk'umukandida rukumbi bahuriyeho kugeza ubu rero hategerejwe kumenya niba abayobozi b'aya mashyaka yombi bari bwisubireho ku cyemezo bafatiye hamwe na bagenzi babo cyangwa se bari buganirize abayoboke babo bakabemeza gushyigikira uyu Martin Fayulu ikigaragara ariko ni uko uku gucikamo ibice kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byongerera amahirwe Emmanuel Ramazan Shadari wo ku ruhande rwa leta mu matora ateganijwe kuwa makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri Temistokle Mutijima ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi umugambi uri ku butegetsi sendede fdd watanguje indwi yahariwe intwari ku rugamba ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana uyu munsi wahariwe intwari ku rugamba wahora uhimbazwa ku izina ry'umunsi w'umugwanyi kuri uyu wa mbere niho umugambi uri ku butegetsi sendede fdd watanguje icese indwi yahariwe abagwaniye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye aramutse umugambwe sendede fdd uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe yemeje ko ari umunsi wo kwibuka ibihe bibi abarundi baciyemwo kugira hategurwe kazoza keza gashingiye ku mahoro uyu munsi rero ni nk'akaryo ko kwibuka kwibuka ibihe bibi twaciyemwo kugira ngo bidufashe kubaka akazoza keza ibyo ari byo byose kuza ngaha ni imwe mu mvo zituma twibuka twibuka ayo mabi kugira ngo n'umwana azovuka aze yamaze neza yuko ibyo twaciyemo byari bibi ntagire uzosubira no kubihoha tuje ngaha kandi tuba tunze kwiga ingene tugiye kubana mu mahoro ndayishimiye yasabye abanywanyi b'umugambwe arongoye reka n'abarundi bose ko ino ndwi yobabera igihe cyo kwimirimbura kugira bakomeze ubumwe mu ntumbero yo gutangura indwano ishikana ku iterambere mu kurwanya ubukene icyo gihe muri ibyo bigoye twaharuranamwo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabona abarundi ntitwabona uburundi uno munsi rero tuje ngaha duca tubona akamaro ko kunga ubumwe hagati ya bene burundi abagumya banga bose mbere je novuga abarundi bose tuje mu rugamba rwo kurwanya ubukene ntidusoshoboraga kurwana rero tutunze ubumwe ariko nitwunga ubumwe ubwo rugamba tuzorutsinda tubandanye twese tuje ku rugamba kuko aharaye inzara hazinduka inzigo mu ishyirahamwe ryishinze kurondera iterambere ry'abamugariye ku rugamba na demehasha bavuga ko ivy'uyo munsi atavyo bazi kuko batagishwa inama n'abatunganya uyo munsi kasiye biza bigomba akabona ko uyo munsi mukuru ari umugambwe kuko abahoze ku rugamba bakumirwa agasaba nuko izina ry'uwo munsi ryohindurwa mu gifaransa bavuga rokombata mugabo twebwe mu gifaransa tuvuga lansien kombata kuko ansien kombata na rokombata n'amajambo biradahura nico gituma rero twebwe twobahanura ko bokoresha jambo indwi yahariwe uwahoze ku rugamba yaba byari biteguye neza ni ukuvuga hategerezwa kubamwo abaserukira abandi mu mashirahamwe y'abahoze ku rugamba bakaja mu nteguro yabyo kumbure niho vyogize insiguro ku gihugu nayo ubundi ubu gushika iyi saha twebwe muri ademehage tuvuga tuti ni umunsi mukuru w'umugambwe si umunsi mukuru w'abahoze ku rugamba uyaserukira abahoze ku rugamba abona ko uyu munsi atacumaze mu gihe abahoze n'abamugariye ku rugamba babayeho nabi biza bigomba abona ko uyu munsi ari uza guhuma amaso abahoze ku rugamba agasaba ko ushyirwaho amategeko agenga abahoze ku rugamba mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bafise mu bihumbi bibiri na gatanu hashigwa abantu mu buzima budasanzwe naho babwita ubusanzwe mugabo hakaba ata mategeko ahari none wumva iyo minsi mikuru y'ikimara iki atani itegeko ry'abahoze ku rugamba ribagenga rihari ivyo bagira ni uguhuma amaso amakungu ni ukwereka abantu ko bari kumwe mugabo kandi batari kumwe kumbura ari ukugomba ntihagire uwirirwa arabaza ati mbega uburenganzira bwanje n'ubuhe mu burundi nta wahoze ku rugamba afise ikibanza kuko ni uburenganzira bwinshi twe tudafise ahandi bagiye kubigisha ingene bobikora bafise indwi yahariwe intwari ku rugamba yatanguriye muri komine manda mu ntara ya bubanza ahari inatemwa y'abagwanyi b'umuhari fdd wabyaye umugambwe sendede fdd biciwe muri iyo ntara uyu munsi ukamuhimbazwa iceze ku igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa cumi na rimwe mu gihugu cyose ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika dusubire mu rwanda aho uyu munsi urukiko rw'ikirenga rwagombaga kuburanisha urubanza rw'ubujurire uruganda rutunganya ibireti horizon sopirwa ruregamo umunyemari paul muvunyi kunyereza amafaranga y'amanyarwanda arenga miliyari ebyiri ariko urubanza ntirwabaye umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yarahari araduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru bwana paul muvunyi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ari mu ipantaro y'umukara ishati y'umweru n'inkweto z'umukara yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri metre christophe niyo mugabo na metre alfred bandora uruganda rutunganya umusaruro w'ibireti mu karere ka musanze mu majyaruguru y'u rwanda horizon sopirwa narwo rwunganiwe n'abanyamategeko babiri metre isayim hayimana na metre manuel abijuru uru ruganda rurarega umunyemari muvunyi icyarimwe n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru mu rwanda royal sport kunyereza amafaranga yarwo ubwo yari akirubereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu bihumbi bibiri na karindwi muri yo harimo amadolari y'amerika miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri akomoka kuri toni makumyabiri z'umushongi w'ibireti ngo yagurishije mu mahanga n'andi asagaho miliyari imwe y'amafaranga y'inzitiramubu bavuga ko yakomokaga ku isoko bahawe na minisiteri y'ubuzima baramurega ko ayo mafaranga yose atageze kuri konti ya horizon sopirwa ibyo kimwe n'ibindi ariko bwana muvunyi yarabitsindiye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi horizon sopirwa irajurira mu kujurira horizon sopirwa iravuga ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yabogamiye ku munyemari bwana muvunyi mu rukiko rw'ikirenga abamwunganira bahise bazamura inzitizi imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu ngingo z'ubujurire bavuze ko hari amasezerano y'ubugure yo mu bihumbi bibiri n'umunani hagati ya horizon sopirwa na horizon group ayo masezerano mu ngingo yayo ya munani ngo avuga ko haramutse habayeho ukutumvikana n'andi makimbirane byose byagombye gukorwa mu myaka ibiri waguze sosiyete yari yamaze kuyegukana abanyamategeko baravuga ko horizon group yegukanye uruganda rutunganya ibireti mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri bakavuga ko kubera ayo masezerano atubahirijwe nta rukiko rufite ububasha bwo kwakira ikirego kuko ngo Horizon Sopirwa yatangiye kuregera mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu uku kurega muvunyi mu buryo abamwunganira bitabwa impitagihe ngo ni ukumuhungabanyiriza umutekano n'inzitizi abunganira uruganda rutunganya ibireti bavuga ko yabatunguye kuko batari barayimenyeshejwe barafata ibimenyetso nk'uburyo uruhande rwunganira muvunyi rwahisemo bwo gutinza urubanza bisunze ingingo z'amategeko bagasaba kubihanirwa kuko ngo si ikimenyetso gishya urundi ruhande rwavumbuye bagashimangira ko urundi ruhande rwagombye kuba rwarakigaragaje na mbere kose abunganira muvunyi bavuze ko bagishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko rizwi nka sisiteme kuva mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka abunganira uruganda rutunganya ibireti kandi baravuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavumbuye ko uru ruganda rutagaragaje umutungo warwo rwagombaga gusorera uko bikwiye bituma bagihanisha miliyoni zisaga magana arindwi z'amafaranga bakavuga ko byose byagizwemo uruhare n'uyu munyemari uruhande rumwunganira rwo rwabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko icy'imisoro cyari cyaravuye mu nzira kuko minisiteri y'imari n'igenamigambi yagiranye amasezerano na sopirwa ifata imigabane muri urwo ruganda bakavuga ko abo bahanganye baregera ibitariho muvunyi wahawe ijambo akanya gato yavuze ko ibyo akorerwa ari akarengane aravuga ko horizon sopirwa ari ishami rya horizon group kandi ko nta hererekanyabubasha ryabayeho mu kugura uruganda rutunganya ibireti rujya mu maboko ya horizon group arumvikanisha ko amasezerano y'ubugure yahonyanzwe umucamanza yasabye uruhande rwunganira muvunyi kugira icyo ruvuga ku by'urundi ruhande rwemeza ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaciye urubanza kandi yari yarihanwe basubije ko urukiko rwasuzumye ubwihane rutegeka ko inteko yaburanishaga urubanza itahinduka kandi ko byari byubahirije amategeko muvunyi ahakana ibyo aregwa akavuga ko amafaranga yari kuri konti z'uruganda kandi ko yanakoreshejwe mu nyungu zarwo ibi ni ibirego byaburanishijwe bwa mbere n'urukiko rw'ubucuruzi rwa musanze rutegeka ko muvunyi yishyura amadolari miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri muvunyi yajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi birangira umucamanza amugize umwere ari nayo ntandaro yo kujuririra mu rukiko rw'ikirenga bikozwe n'uruganda rutunganya ibireti kuko kubwo abarwunganira basanga umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaragaragaje ukubogamira gukomeye kuri muvunyi umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko agiye kubanza gusuzuma inzitizi uruhande rw'umunyemari muvunyi rwamugejejeho akazazifataho icyemezo urubanza rukazabona gukomeza iburanisha ritahari riri ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo union pour la demokarasi et progrès social udps mu mfunyapfunyo wiyamirije uno munsi wa mbere ingingo yafashwe n'umukuru wawo felix cisekedi iyo ngingo yafashwe yafashwe ku munsi w'imana yari iyo guhitamwo martin fayulu nk'umukandida umwe rudende azoserukira abatavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'icumi na kabiri
umusirikare w'umwofisiye wa isirayeli n'umukomanda w'umutwe wa hamas bapfiriye mu mirwano yabereye muri gaza mu ntara ya gaza ya palesitina ubwo ingabo za isirayeli zateragayo nyuma y'ibisasu bya roketi cumi na birindwi byaguye muri isirayeli biturutse muri gaza abandi bantu batandatu nabo baguye muri iyo ndwano ibiro by'umukuru w'igihugu cya gabo byemeje bwa mbere ku munsi w'imana ko perezida ari bongo amaze hafi y'indwi zitatu ari mu bitaro mu gihugu cya arabiya sawudite arwaye bikomeye ibiro by'umukuru w'igihugu bimenyesha yamara ko ariko atera aronga imitende perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump akomeje kuvuga yuko abari mu muryango wa gisirikare wa otan bagomba gutanga amafaranga menshi nk'ayo leta zunze ubumwe za amerika itanga gukingira umutekano w'ibindi bihugu nyamara nk'uko abivuga mu bucuruzi hagati y'ibyo bihugu na leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika arihahombera abanyeshuri b'imikangara cumi n'umwe bapfuye abandi mirongo ibiri barakomereka bikomeye igihe umuriro waduka mu buraro bw'ishure riri mu bumanuko bw'igihugu cya uganda ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'imana ryashyiriwe uno munsi wa mbere nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'igihugu amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimasi karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye uwahagarariye ibiganiro ni edi gwema kuri mikoro mayi kumwe na fide niyo ngabo na tomasi kamirindi turabashimiye cyane mukomeze mugire umugoroba mwiza murakarama